hello my country people. how una dey This is morin gist tv my people i greet una according to una time una happy sunday yes so my people, i don land i don show my people no be small tin o oh. some people don contact me o oh. dey say maureen maureen wetin dey sup o oh? na true say queen naomi eh, go meet esther ajayi dey tell esther ajayi make dem telling mama and im siblings be obede and go back to the palace say because she they put all her effort to make sure say she go back to the palace but the family they no want her to go back mostly her mother hey my people, o oh, That's one of our my subscribers that then draw my attention with to that video They say ah maureen abeg find out whether this thing are true my people, now, wow oh i con say why una dey carry this kind video dey come dey show me na why una dey come um, make make things no come dey cause quarrel between two bloggers eh you are free to believe whatever you want to believe but eh, one thing i go let una know be say out of all the bloggers wey be say dem dey gist about eh, queen naomi and the family and eh, kabiyesi oni of ife una see me Bose Corner and uh, Eto. These three people. If because whether I like it or not, we have access to. In fact, not me. Somebody like Eto and um, Bose Corner. I think they have access to real information from from uh, from these people. So often I not see some of these gist from from these two channel and my channel. make una no say that gist will never confirm. am we no go fit talk say na lie but it has not been confirmed Now they say so because um, the the mama naomi according to uh, the person the blog blogger he said queen naomi mother no one make queen naomi go back to the palace and uh, information is not correct yes what i say is not correct To say although sha, I, I intend to go deeper about this whole information but why me I say the, that information is not correct is that when Queen Naomi left that palace uh, last year December precisely that around twenty around the uh, twenty-third of December when she write that uh, uh, when she write that divorce post when she write and put for social media when. Uh, she said she want to do again and the whole thing called the cause eh, real wahala um i think um as a matter of fact queen naomi mother actually um, wants queen naomi to go back to the palace as of then, and eh, queen naomi cry say he not go go back say he can never marry kabiyesi again say because he said it, it was that serious to the extent of even the queen naomi say "Ingo by herself say if they force him because the family wanted her to actually go back to the palace it was queen naomi who insists that she is not going back to the palace because of the way kabiyesi treated her Now the truth be that and Ofunasi see say "Ofunasi, see this action when queen naomi take the thing really broke when they say he broke uh, into pieces emotionally Kabiyesi was down the whole thing really affected him that is why Kabiyesi <tsk> no day, no day happy with Queen Naomi Now the truth be that he not day happy with Queen Naomi because Kabiyesi try all in best he uh, wanted Queen Naomi to come back to the palace Now the truth be that Kabiyesi want Queen Naomi to come back to the palace but this issue of him with these numerous women is not his idea at all, not be idea, but like as he, he publicly says, he said it's beyond him. Because at the time, the thing is becoming very embarrassing to the throne of Oduduwa. Say, ah, a whole handsome man like this cannot keep to wife. That was why they say, okay, to avoid this kind of occurrence again, say, kabesi go marry then woman go come run leave am because wura wura left queen naomi left the first wife left making three women that left so kabiyesi marry this women then so no be im im wish im heart is still dey with queen naomi na the truth be that if una see the way ooni of ife countenance dey the way in they do you go not say ha he still wants queen naomi back but when even when he and queen naomi they try to um, reconcile to see how queen naomi go come back the people of ileife now their problem be they dem not just want their king happiness They say no way say "Not be a eh, eh, prophetess when he be say he come come disgrace the throne disgrace the Ooni of Ife when even when Ooni of Ife want im wife back the sisters and uh, the family and all those uh, uh, uh, Ile people chiefs dem they say no way say no way instead of that make Ooni go marry plenty wife come call Gasa make he come keep them for palace there say nothing dey happen una dey see am so. that is why only of I go marry those plenty wives couple with the prophecy where ifa tell am but oni of don't forget one thing say In self self, they give a prophecy concerning queen naomi say queen naomi if queen naomi they happy with them, say he go they, well with them. Now they see so so this one where we say this person now they talk say um, um, um, Queen Naomi, Dr. Naomi, go meet uh, Prophetess Esther Ajayi to go uh, uh, uh, tell him Mama be waiting call say make he alarm and go back to the palace. If Queen Naomi want to go back to the palace, the mother cannot stop her. Now the truth be that. If there's anybody when it be say get power to de make decision to go back to that palace, now Queen Naomi, not the mother. the mother no get hand for that thing the mother cannot stop queen naomi queen naomi is an adult if she decide now say she want to go back to that palace even if the mother and the family dey no gree because after all she she she dey married to oni of ife till tomorrow whether una like it or not in fact some of una wey una be say una no know una no know say queen naomi is still married to oni of ife the family dey never return bride price o. Oh. Ooni of Ife never free Queen Naomi till tomorrow he's still the wife o oh. so anything can happen anything can happen so for those of una wey be say na come meet me dey tell me say ah make maureen throw light on that video no i be blogger i no go fit condemn my fellow blogger but one thing i want to let una know be say make una use una teeth take count una tongue because if queen naomi want to go back to that palace today the mother cannot stop her from going back to that palace because she don born for that family she don born that palace na her rightful place because tadenikawo is the heir and if una look very well finish only of ife no gree give anybody dat yeyeluwa title e no give anybody di yeyeluwa title dat yeyeluwa title according to report according to their tradition they say the person wey dey bear that title na person wey dey born born the first son which is queen naomi so but if una look uh, kabiyesi can towards all this thing una go see say kabiyesi is not happy say things turn out the way e turn out between queen naomi and him wey na kabiyesi so my people o oh, that issue of uh, say queen naomi go meet uh, esther ajayi Not be true Now, now it's not it's not it's not a confirmed gist it's not a confirmed gist it's alleged so now the thing wey be say e there be that my people oh this is more Gist TV in case you never subscribe to this channel I beg make you hit the subscribe button una have a nice day bye.